Ini Radio Ijwi ry'Amerika Ijwi ry'Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC mwiriwe neza nshuti mu duteze amatwi muri kumwe na Ride niyo ngabo ndabaha ikaze mu biganiro vyacu vyo kuri iyi saha mu Burundi bamwe mu banyagihugu bo mu mihingo itandukanye y'igihugu bariyamiriza itozwa ku nguvu ry'intererano z'amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ziko zegeranywa n'umugambwe CNDD-FDD
bo birahaje ko bigenda ugasanga n'ibintu bariko barakoresha iterabwoba bariko baravuga ngo ngo hamwe mutotanga iyo ntererano ngo vyogenda gutya ngo vyosubira gutya uwo n'umunyagihugu wo mu ntara ya Cibitoke mu Burundi avuga ko itozwa ry'intererano z'amatora basabwa ridatahuritse abagore baba mu misozi miremire ya minembwe bava mu moko atandukanye bakoraniye mu minembwe mu gikorwa cyo gusabira amahoro ako karere kari mu ntara ya kivu yo mu manuko kamaze iminsi kaberamwo intambara y'imigwi yitwaje ibigwanisho umunyarwanda aloyis manzi akomoka i rurindo mu ntara yo mu buraruko bw'igihugu akaba aba ahitwa brighton mu bwongereza amaze imyaka itandatu ashinze ikigo yise manzi foundation cyo gufasha mu iterambere ry'akarere akomokamo amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere kwiyerekeye burundi aho mu burundi bamwe mu banyagihugu bo mu mihinga itandukanye y'igihugu biyamiriza itozwa ku nguvu ry'intererano z'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ziriko zegeranywa n'umugambwe sndfdd bagatangazwa no kugene batozwa izo ntererano kandi umukuru w'igihugu yarazihagaritse mu ijambo ryo guhimbaza imyaka mirongo itanu n'indwi irangiye uburundi buronse indahe yo kwikukira iyi nkuru y'ijwi rya amerika ifashijwe n'abanyamayanyi baryo mu burundi mwishikirizwa na desire hatungimana kuva mu mpera z'indwi iheze haribonekeza mu mihingo itandukanye y'igihugu abanywanyi b'umugambwe sndfdd bambaye n'umwambaro w'umugambwe banyuragirana mu mitumba no mu makaritiye ubutumwa bwabo nk'uko babiyagiye ijwi rya amerika bashikiriza ko ari ugusaba intererano biteze amatora uyu ni umwe mu bo mu ntara ya cibitoke bavuga ko iryo tozwa ry'izo ntererano ridatahuritse tugatangazwa rero n'inyifato mbi duciye tubona bazanye amaresi ariko ibimenyetso by'umugambi snfdd kugira ngo ayo maresi bari yazaratanga ku mafaranga igihumbi igihumbi ku muntu ngo motive ngo nayo kugira ngo baterere amatora ibyo bintu bice bitubabaza cyane kuko nyakubahwa umukuru w'igihugu yari yamaze kuturemurira ko umutwaro turabona ko abantu bose bari bagerageje kuyatanga inzu ku nzu ariko uno munsi duciye tubona ko hari ibindi bintu abo bantu rero bashobora kuza hejuru y'umukuru w'igihugu bakamuvuguruza ntabwo tubyumva neza dusaba ko nyakubahwa umukuru w'igihugu nimba reka twumviriza ko iyo cyahagarika iyo ngingo hakiri kare kuko abanyagihugu turi mu bukene budasanzwe n'ihandi uzosanga bariko baragomba kugira ngo bagume bakama basange bariko barakama igihebe atanu na kimwe dufise byukuri ayo mafaranga boyahagarika kuko abantu tubaye mu buzima bubaye nabi cyane ego nivyo yaravuze ko bazotanga bazoba bikeneye mugabo uno munsi byukuri twabona ko byari kuba ngombwa wubahirije kuko umukuru w'igihugu avuze mu gihugu cyiwe niho kujya ku mwami aba avumereye nitwumva rero wundi muntu azari hejuru y'unyakubahwa umukuru w'igihugu ashobora kuzaramuvugiruza kandi nawe yari yarutezuriye abanyagihugu bavuga ko baca kuri buri rugo batoza izo ntererano ku nguvu urabasabwa amafaranga amajana atanu igihumbi canke ibihumbi bibiri ku nguvu babanje guterwa ubwoba gusa ikitubabaza ni kimwe nuko hari hohoterwa cyangwa ihohotera ryabajya cyangwa bariya badasanzwe basangiye umugambi twe mu bisanzwe nta kibazo nk'icyo byari bivuze kuko barabikora bakoresha inguvu ni ibintu bakoresha igitinya birazwi bobo birahaje ko bigenza ugasanga n'ibintu bariko barakoresha iterabwoba bariko baravuga ngo ngo hamwe mutotanga iyo ntererano ngo byogenda gutya ngo byosubira gutya n'ibintu vyuma biteye isoni bariko barayaka mugabo twebwe ku bwacu kari porogaramu yabo yicanwe na porogaramu y'umugambwe wabo nta kibazo vyari biteye mugabo niborohereza abandi ubwoba turabugira ashobora dutera ubwoba bamwe bayatanga kubera kugira ubwoba nyene akemera akarara inzara mbo akemera akayirara kama agaca abahaye amafaranga nuko bigenda mbo ico dusaba nuko boraba bakarabona ko abantu bakenye nyene bakareka kuraba uko baza baratoza amafaranga abantu batayafise bakaraba ubukene bwabo aho bugera kuko ntaho tuyakura izo ntererano zitwa iz'amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ziriko zitozwa n'umugambwe uri ku butegetsi mu gihe umukuru w'igihugu aza yaramenyesheje ko amafaranga yo gutunganya ayo matora aza yarakwiye buca abarundi bahimbaza imyaka mirongo itanu n'indwi irangiye uburundi buronse intahe yo kwikukira umukuru w'igihugu petero nkuru nziza yari yashikirije ko izo ntererano zihagaritswe turashimishwa cyane n'umutima n'ibikorwa by'abarundi benshi bigaragaza ukwikukira akarorero ka hafi ni ukwiharanga uburyo n'ibikoresho mu matora guterera amatora y'ibwirizwa shingiro n'amatora yo gusubiriza inzego z'igihugu mu mwaka uza wa bibiri na mirongo ibiri kubera ubwo buryo busa n'ubwakwiye twashimye ko abarundi n'abakozi ba leta bohagarika icyo gikorwa hagasigara haterera ababyifuza n'abatari bwabikore gusa kuko aba nkako amatora azobandanya kandi ijana n'ijyanka mu rindi nayo ushaka iteka araritekerera mu mugambwe uri ku butegetsi ntibahakana ko hariko haratozwa izo ntererano ku rwego rw'igihugu umukomiseri ajejwe ivyo kumenyesha amakuru muri uwo mugambwe ku rwego rw'igihugu asigura ko itozwa rya mwene izo ntererano zama zitozwa Nasini Net Mutoni akavuga ko zitozwa gusa abanywanyi b'umugambwe CNDD FDD nayo kubona bazitozwa ku nguvu kandi atari abanyamugambwe Nasini Net Mutoni avuga ko abo vyoba vyagenze uko bokwitura abajejwe intwaro bakabatunganiriza uwo mukomiseri ajejwe gutanga amakuru mu mugambwe uri ku butegetsi amenyesha ko ico gikorwa cabaye umunsi umwe kuri wa gatandatu ariko isoko ryacu rivuga ko ico gikorwa cari kibandanya kuri uno wa mbere mu ntara ya bubanza iri mu burengero bw'igihugu
kuba twumviriza muri uyu mwanya izi nkuru z'ibibera ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ijwi rya Amerika ryifashisha abanywanyi baryo basanzwe mu kuzitegura kuko leta y'u Burundi yabujije abamenyeshamakuru bacu kurondera no kudushikiriza amakuru ni nayo mpamvu aya makuru asomwa n'umumenyeshamakuru ari hanze y'igihugu cy'u Burundi namwe aho muherereye muze mudushikiriza amakuru y'ibibera aho muri aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda radiyo ijwi rya amerika i washington dc abagore baba mu misozi miremire ya minembwe hamwe muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bava mu moko atandukanye bakoraniye mu minembwe mu gikorwa cyo gusabira amahoro ako karere kari mu ntara ya kivu yo mu mpanuko kamaze iminsi kaberamwo intambara y'imigwi itwaje ibigwanisho inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika vedas ngabo aba bagore mu moko y'abapfurero abanyamurenge ababembe ndetse n'abanyino batuye muri kano karere aho bateraniye ku itorero rya kadesa riri mu muzinda bavuga ko bahisemo gukora iki giterane cyo gusabira amahoro bikurikiranye n'uko izi ntambara zicara zibera muri kano karere aribo zigiraho ingaruka nini yayeri mukinanyana numwe muhagarariye iki gikorwa cy'amasengesho twihaye intego yo gusengera amahoro bitewe n'ibibazo twagize nako habaye mu kwezi kw'icumi na kumwe ku minsi cumi n'ine y'ukwezi kw'icumi na kumwe bibiri na cumi n'umunani tumenya kuko neza hari ibintu byitugatuka ku mahoro make iyi misozi miremire abagore turihuza bakunda gusenga imana twigira inama yo gusenga kuva uwo munsi dutangira ibitaramo hagiye kuba mu kwa kabiri haturika intambara ahantu inyuma bukeya nyine ya minembwe ahantu hitwa mu gitumba hamaze kuva intambara dupfusha abana b'abasore benshi ahubwo babura n'agihamba ku misozi babura n'intumbi zabo zariwe n'inkongoro nk'uko babivuga turihuza abagore kuva uwo munsi y'intambara ya mbere mu kwa kabiri nta mugore wishwe n'urusaso habe n'umwe umugore karapfakarana n'umwana wiwe w'umukobwa ubyaye rimwe cyangwa se kabiri agapfakarana n'umukazana ubyaye rimwe cyangwa kabiri hakaba n'abandi bapfakara bakiri abageni bakiri mu nzu kuko mubyumva dusanga abagore twaguswe dusanga ubuhungiro bwacu ni ku mana bari mu kuza baza gukora imishikirano ngo baje muri reconciliation kwa bivuga ngo baje kugira imishikirano n'amafaranga bakayatanga tibigira ikintu nakimwe bitanga barara bakoze imishikirano y'igihugu intambara kamiri pe ko munsi ya ntambara yaripuka nawe tugasakara tugapfakara Dina Nyirakinyana nawe ni umugore muri kano karere avuga yuko uyu mwanya bawufata mu kwereka ababyeyi ko bafite uruhare runini mu gukangurira abana babo kwirinda kujya mu mitwe yitwaje ibigwanisho yahinduye aka karere indiri zabo abana bahaye bapfa ni twebwe twababyaye kandi ingorane baba bahura nazo z'amacakubiri n'ibindi ni twebwe ziyazigiraho ingaruka kandi ugasanga ikibazo kiri mu bafurere ikibazo kiri mu banyamurenge kiri mu babembe twese rero dufite umubabaro umwe twari dukwiriye kwiyunga tukaba hamwe tukareka gutatanya imbaraga tukigisha abana bacu kuko turabwira abagore ngo basenge babwire n'abana babo bareke intambara bareke intambara ntaho zabagejeje nta kindi kintu cyatumye ino misozi itekana ni amasengesho aba babyeyi bavuga yuko usibye gusengera amahoro bari no gusaba leta kwikubita agashi igashyira imbaraga mu gushakira aka karere umutekano sifa nyaruhanga nawe uri umuturage wo mu minembwe witabira iki giterane cyo gusabira amahoro icyo dusaba abayobozi ni batugirire imbabazi baduha amahoro kuvuga ngo baduha amahoro sibo nabo bayatanga kuko amahoro hari aho twese tuyateze amahoro atangwa n'imana ariko abayobozi babifitemo uruhare rwo guhagarara icyatumye imana ibagira abayobozi ni ukugira ngo barwane intambara mu gihe gisa n'iki ibo bafite buriya bushobozi kandi ni- tutinjiye cyane mu, mu, mu bya siyasa ukabona iriya ntambara ntabwo ipfa kuva ku ba- ku bana batoya bino ukabona ifite ahantu ipfundikiye rero ga twebwe abaturage tugahita tubona nyine ko ari abayobozi abantu bari imbere basa nkaho baba bakina uwo mupira bararasa ntibatabara gadi mukiza nzabinesha umuyobozi wa komine ya minembwe yashimye uburyo aba babyeyi bagize umutwaro wo gusabira amahoro avuga yuko ibikorwa nk'ibi bazajya babishigikira dushigikiye ko ubumwe bwongera bukagumaho kuko dusanzwe tubivuga turabizi ibibazo byabaye biterwa n'abitwaje ibirwanisho ariko abaturage bo hasi nta kibazo bagirana muri aka karere amashyirahamwe yigenga avuga yuko intambara zimaze gutuma abantu barenga ibihumbi ijana na mirongo ine bava mu byabo amatungo nayo arenga ibihumbi bitandatu magana urunani nayo akaba amaze kunyagwa mu gihe umubare w'abantu bamaze kugwa muri izi ntambara ndetse n'abazikomerekeyemo yewe utaratangazwa vedaste ngabo ku bw'ijwi ry'amerika mu minembwe mu ntara ya Kivu y'amajyepfo urakoze vedaste kuri iyo nkuru umunyarwanda aloyisi manzi akomoka i rurindo mu ntara yo mu buraruko bw'igihugu akaba aba ahitwa brighton mu bwongereza amaze imyaka itandatu ashinze ikigo yise manzi foundation cyo gufasha mu iterambere ry'akarere akomokamwo icyo kigo ngo kimaze kwigisha abana umwuga wo kudoda kwishurira abatari bake mituweli no gukangurira urwaruka ku byerekeye kwinonora imitsi umugambi ukomeye aherutse gutanguza witwa tunga project ngo bafasha abanyagihugu korora ingurube mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu venuste nshimiyimana ari mu biro vy'ijwi rya amerika i londres alois manzi yatanguye amusobanurira uko iryo shirahamwe ryashinzwe
ibikorwa twabashije gukora ah, ah, harimo ibikorwa bijyanye no mu burezi twagiye dufasha abana batabafitiwe ubushobozi kugira ngo tubarihire eh, minerivare biga nk'imi- biga imyuga Ibi- ibindi bikorwa byakozwe ni uku- ni- ni ibijyanye n'ubuzima turihira abantu mituwere Eh, iki- ibindi bikorwa bihari ni ibyo twagerageje gushyira mu bikorwa byo gu- by'ubworozi kugira ngo abaturage bazabashe kwiteza imbere eh, tubafashe kwiteza imbere kugira ngo bazivane mu bukene ariko nsobanurira muri makeya iyo uvuga ngo mufasha abana eh, mubigisha imyuga iyo myuga mu- mwabigishije ni iyihe muri makeya kugira ngo abumva basobanukirwe neza n'ibyo bikorwa byanyu babimenye A- hari abana ndavuga cyane cyane bo mu karere ka ka rurindo aho manzi foundation ikorera ah, batabashije kugira amahirwe yo gukomeza muri eh, muri za universite cyangwa se kubona akazi Eh, twabigishije umwuga twabarihiye amashuri yo kujya kwiga umwuga cyane cyane ubudozi Eh, ubwo rero icyo twabashije gukora ni ukubashakira amafaranga yo kwishyura eh, yo kwishyura nicyo bita minerivare kugira ngo babashe gukurikira ayo ma- ayo ma- ayo masomo abenshi bararangije abandi batangiye no kwikorera ku giti cyabo
rimwe na rimwe iyo abantu bashyizeho ayo mashyirahamwe yo kujya gufasha hirya no hino usanga bavuga ngo eh, twashinze ishyirahamwe turashaka amafaranga turashaka abadufasha kugira ngo natwe tujye gufasha U- amafaranga u- a- uyavana hehe yo muri manzi foundation Ah, muri manzi foundation biratandukanye ah, kuko ah, amafaranga yose akoreshwa n'amafaranga ntanga ku giti cyanjye n'umuryango wanjye ndetse na sosiyete na kampani yanjye ifite hano mu bwongereza Ah, kuko twe dushaka kugira ngo twerekane ibikorwa mu bushobozi bukeya dufite ibyo twagezeho noneho abashaka kuzadufasha bazadufashe Ah, kandi bitanabaye na ngombwa ko badufasha twakomeza tukafasha abantu kuko abo bantu dufasha ni abacu ni aho twavuye ni abantu twararanywe ni abaturanyi Eh, ntabwo rero twagombye gutegereza imfashanyo zivuye hanze n'uduke dufite tugomba kuduheraho kugira ngo eh, dufashe aba- abantu eh, twari duturanye duf- mu mishinga wavuze wavuzemo uw'ubworozi abo baturage mubafasha korora yahe matungo Ah, mu- mu gushishoza naje gusanga ah, ninjya mu bworozi butandukanye bu- buzangora Ah, twahisemo ubworozi bw'ingurube kuko ingurube ziroroka zibyara nk'ibyana bigera ku icumi cyangwa cumi na bibiri mu gihe cy'amezi nk'atatu Ah, bituma bi- bitanga umusaruro ugaragara Ah, ubu ngubu rero nibwo tu- nibyo twatangiye Ah, twatangiriye ku ku ngurube nkeya ariko zarangije kubyara ubu ngubu zimwe zimaze kugera hafi y'ibyana makumyabiri na na bine Eh, ku buryo tu- tu- turi mu nzira zo gufasha abaturage bari hafi kugera mu mubare hafi miro- hafi ma- makumyabiri duteganya ko mu gihe cy'amezi atandatu makumyabiri bazaba batangiye kugira ubwo bworozi bw'ingurube kandi bakazivana mu bukene mu gihe gitoya none iyi manzi foundation ikorana gute n'abayobozi b'ibanze bo mu karere ibikorwa byayo o, irimo
manzi foundation hano mu bwongereza niho ifite icyiciro icyiciro gikuru ariko ikaba ifite indi manzi foundation iri mu rwanda nayo yemewe n'amategeko ikaba ikorana ifite komite ubwayo ireba ibibazo by'abaturage bafite noneho ikarebana uburyo yagombye kubishyira mu bikorwa ikoranye n'inzego z'ibanze z'ubuyobozi ziri mu rwanda iyo urebye kuva ibikorwa byatangira muri ako karere ka rurindo usanga harahindutse ikigero kingana iki mu mibereho y'abahatuye bagerwaho n'izo mfashanyo
icya mbere navuga nk'impinduka zihari ni nk'uko abo abantu twafashije uyu mwaka ushize mu kwishyura mituweli kuko tugeze kwishyura abaturage barenga magana abiri ubu ngubu turateganya yuko muri abo magana abiri nibura hazagabanyukaho bakeya mu mwaka utaha mu gihe tuba tugiye kongera kwishyura mituweli ikindi urubyiruko turufasha kugira ngo rushishikaze kwiga kugira ngo narwo ejo ruzabashe gufasha abandi no gufasha akarere mu kwiteza imbere ikindi kintu twabashije gukora kandi gishimishije ni uko dufasha no kugira ngo na mwarimu utanga amasomo kuko ubushize twigeze kurihira abarimu bagera kuri batanu ntabwo uvuga ngo twarabariye ahubwo twabahaye igihembo cy'uko babashije gutsindisha abana abana benshi ibyo rero nacyo ni ikintu gishimishije kuko nabo n'abarimu nabo ubwabo bumva ko mu kwigisha neza no gutsindisha neza bituma babona agahimbazamusyi abana batsinda ba mbere bose tubaha ibihembo bigatuma rero umusaruro uhari abiga nabo biga bashishikaje bashishikaye kuko baba bategereje yuko bazabona igihembo ikindi kindi navuga kindi cyangombwa ni ikihe ni ukuvuga ngo umuturage ufite ubuzima bwiza umuturage woroye umuturage wabashije kugira ngo agurishe iryo tungo akibeshaho harimo impinduka nini cyane kurusha kwicara cyane cyane iyo ufashwa n'umuntu wawe umuntu uvuye muri komite y'aho ukomoka
inshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc amashyirahamwe yigenga yahunze uburundi yagiye hamwe yinjira mu muhari urunani mpuzamakungu rwitwa toronora paje ku runani rufite intumbero yo guharanira uko bisikanya ku butegetsi biciye mu ntwaro rusange muri afurika rukorera mu bihugu icenda bitandukanye vya afurika harimo uburundi urukuriye mu burundi ni metre janvier bigirimana umunyamategeko akongera akaba no mu baharanira agateka kazina muntu mu kanya mu kiganiro na mugenzi wacu thomas kamirindi metre bigirimana yasiguye tournora page icyo ari cyo tunora paje ndayivuze mu ncamake navuga yuko ari urunani rw'amashyirahamwe y'abadahanira ibyicaro bya politike bahurikiye mu bihugu bya afurika ariko irimo n'abasanzwe bari mu byo bita diaspora ni kuvuga amashyirahamwe y'abanyafurika baba mu bindi bihugu byo ku isi mu yindi migabane y'isi cyane cyane uno munsi abarimo bakorana n'inani zo mu bihugu bya afurika cyenda mwamaze kuvuga ni abasanzwe bari muri diaspora y'i burayi mu bihugu by'i burayi ni kuvuga abanyafurika bose basanzwe baba mu bihugu bya burayi usanga hariyo amashyirahamwe barimo ayo mashyirahamwe rero turakorana kugira ngo turabe yuko uno munsi ibya demokarasi muri afurika byogenda bitera imbere kuko turacyari inyuma ugasanga kandi biraza n'imyanya myinshi aho rero uburundi hoho bikaba n'uvuga ni ku buryo budasanzwe kuko dufite ibibazo bya demokarasi bihambaye cya cyane kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kumbe nkataza kubigaruka ko ikindi nacyo mvuga ni uko turunura paje si umugambwe wa politike kandi dukora politike nibyo turaharanira uburenganzira mu bya politike kuko ntawovuga demokarasi atavuze politike ariko turatandukanye n'imiryango ya politiki politiki yuko tuba dukeneye kuja mu butegetsi busubirira abategetsi kanaka mwebwe ntabwo abanyagihugu bamwe na bamwe ba afurika bashobora kuvuga ngo muri ibikoresho by'abazungu oya hano mba ntituri ibikoresho by'abazungu kuko izo nani ziri mu bihugu bitandukanye bya afurika n'abanyafurika ubwabo bagiye hamwe baravuga bati kugira ngo ibihugu byacu bishobore gutera imbere mu bisata bitandukanye ni ngombwa yuko ibijyanye no gutunganya ubutegetsi ibijyanye n'inzira za demokarasi zigenda zubahirizwa kugira ngo abanyagihugu bashobore kwitorera inkunzi zabo mu myidegemvyo maze abo batoye bamenye yuko ari intumwa z'abanyagihugu baba batoye ibyo rero nibaza yuko ari inyota nk'urwaruka rwo muri afurika dusanzwe dufite cyane kwibaza yuko byoba ari abazungu babidutuma byose nibaza yuko byoba ari byo kanatsinda ibibazo ubwacu nk'abanyafurika nitwe bihanze iyo hari ibibazo bya demokarasi abanyafurika urwaruka abanyafurika nitwe tugira ingorane mugabo ku bihugu usanga demokarasi ikigenda itera imbere usanga n'ibyo bihugu kenshi bigira ituze bakaba mu mahoro abanyagihugu bakidegembya maze bakajya ku bikorwa by'iterambere amashyirahamwe y'abarundi ari muri muri uru runani ni ayahe nk'uko nari namaze kubivuga uru runani turunora paje rwatanguye mu bihumbi bibiri na cumi na kane ariko amashyirahamwe y'uburundi yagiye kwinjiriramo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu aho rero ayo mashyirahamwe akinjiramo yari amashyirahamwe yaragize urunani twiyise muvuma hato twaziye manda rwari urunani rw'amashyirahamwe ahanira kubahiriza amategeko mu burundi cyane cyane dufatiye ku ibwizwa shingiro n'amasezerano y'iyarusha kuko byari byasenyuwe n'ubutegetsi bwa nkurunziza icyo gihe rero urwo runani rwinjiye muri uwo muhari mpuzamakungu kugira ngo rufatikanye n'abandi banyafurika mu kwiga mu guca hirya no hino ibibazo bijyanye na demokarasi kugira ngo tubandanye dutanga intererano uno munsi rero urwo runani rwo rwatangiye kwinjiramo ariko uno munsi hariho n'ayandi mashyirahamwe ariko arinjiramo cyane cyane amashyirahamwe y'abandi usanga baharanira iby'agateya mu ishuri bya demokarasi n'iby'intwari ibereye kandi ikindi nacyo urwo runani rutandukaniye n'izindi nani tumaze kubona ni uko abantu ku giti cyabo nabo bafite uburenganzira bwo kwinjira muri urwo runani tunura paje nk'abigisha ba kaminuza aba bahanzi usanga bari mu by'umuziki canke bafite ibindi bakora bituma bashobora guha inyigisho runaka abanyagihugu abo bose baba bafite intererano bashobora gutanga nuvuga yuko harimo bishasha ku bijyanye n'ukuntu inani zahora zikora kenshi dusanga amashyirahamwe yonyine ashobora kujamwo ariko n'abantu ku giti cyabo baba bafite intererano muri ibyo urunani tunura paje ruba ruko rurakora n'ab'imiryango iba yuguruye radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone turi kumwe na ndikumana mbereye mu gihugu cya tanzania mu gisagara cya darisiramu uri umurundi ariko ni umurundi ni umurundi neza cyane ni umurundi kabisa nagomba kuvuga kubaza uyu mutumire wacu metere bigirimana nabona ko mu burundi nkahongera nkamubaza nti mu burundi mubona irasoboka ko muna mu burundi ubutegetsi kenshi buba busanzwe bufise ingorane zifatiye ku migambwe kenshi na kenshi ugasanga imigambwe yacu yabaye myinshi ugasanga ubutegetsi nabwo ku migambwe busanzwe bufise bukorana nabo bagomba kubakumira bamaze kubakumira bagaca haba itoteza ry'abajya abantu batavuga rumwe hamaze kuba iryo toteza ukajya usanga benshi barafungwa abandi baricwa inyuma y'icyo kintu kirimo kiraba ukaba usanga ubutegetsi bwamaze kwirunda ko riri ryinshi byerekeye amabi afatiye ku gitsina ubwicanyi bufatiye ku batavuga rumwe inyuruzwa ry'abantu niyo mpamvu ituma ubutegetsi busanzwe buri bufite tuwari uwo mwanya budashobora kuva ku butegetsi none agomba mbaze uwo mutumire wacu abona aya mashyirahamwe ya diaspora yo muri afurika azoshobora kugondoza leta z'uburundi cyane cyane leta y'uburundi kugira ngo ishobore kuganira n'abo batavugamo cyane ishobore kuja ku murongo y'abo batavuga rumwe kugira ngo mu burundi hashobore kuboneka amahoro
murakaze ndikumane ikibazo abajije n'ikibazo gihambaye kinatuma twinjira mu ido n'ido eh, ku buryo bw'umwihariko ku bijanye n'ibibazo bya demokarasi biri mu burundi Eh, nk'uko abivuze eh, nawe tutoja kure kuva ubutegetsi buri mu burundi bwa cndfdd bushikiriye eh, ugutwara igihugu mu bihumbi bibiri na gatanu Eh, haragiye haribonekeza utunenge twinshi mu bijanye no gusarikanya ubutegetsi n'abandi mu bijanye no kubahiriza amategeko mu bijanye eh, no kubahiriza uburenganzira bw'abarundi uno munsi rero byagiye byunyuka cyane cyane kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu aho uramutse igihugu uno munsi petero nkuru nziza yafata ingingo eh, itandukanye n'amategeko mu kugomba gutwara ikingo cya gatatu eh, ibyo bikaba byari bitandukanye n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi na cyane cyane amasezerano y'iyarusha iryo bwirizwa shingiro risanzwe rikomoka ko ibyo rero bikaba byatumye haba induru haba abantu bicwa haba abantu bangazwa ku buryo uno munsi abantu batavuga rumwe na- eh, n'umugambi uri ku butegetsi abatari bake basigaye bari hanze y'igihugu eh, badafite uburenganzira bwo kuja guhiganwa eh, mu bya politiki nubwo havugwa yuko umwaka uzaha hazotegurwa amatora ivyo rero bikaba byatumye bidusubiza inyuma cane eh, hambavu y'ivyo harab- haribonekeza ibibazo bihambaye bijanye n'ingene ubutegetsi bwa sndfdd buriko buratwara igihugu eh, kuko eh, dufatiye ku njyana ubundi bwagiye buracamwo hariho umuti wari wavuguswe iyo arusha wari umuti uvuga yuko abantu bateza gusangira ubutegetsi baba abafite imigambi mito mito baba abatari mu migambwe baba abari mu bwoko kanaka canke ibindi uno munsi rero turabona yuko hariho umugambwe wiganje twasubiye ku ntwaro isa nk'iy'umugambwe umwe eh, ibyo bita eh, parti unique de fait mu eh, Mu Gifaransa, yego.
mu Eh.
mategeko biremewe yuko imigambwe ikora ari myinshi ariko turahabye ingendo y'ubutegetsi buhari baramaze kwirukana iyindi migambo yose yoshobora guhiganwa n'uwo mugambwe eh, tugaca tubona rero uno munsi turi mu bibazo bidasanzwe mu bijanye na demokarasi mu bijanye na kazoza eh, k'abarundi kuko eh, byarasubije inyuma igihugu eh, mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu niko se metere yabajije ati yego yabajije ati ko muri hanze muzashobora kugondoza ubutegetsi gute aba iki ni ikibazo cyiza cyane ubwo uno munsi nk'abarundi eh, turi hanze ariko turakorana n'abari eh, n'abari mu gihugu eh, kuko uno munsi ingorane dufise nk'abarundi baba bari mu gihugu hagati baba bari hanze y'igihugu dutegerezwa gukora ibishoboka byose tukereka amakungu eh, yuko ibintu mu burundi bitera bihangara yuko ubutegetsi buhari budashobora kuzanira amahoro uburundi kandi bushobora no gukwega akarambaraye mu karere kose ari nacyo gituma izo ngufu tuzishyize hamwe n'abarundi bose basanzwe bari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu tugapa- tugatakamba n'amakungu akadufasha ibyo ashoboye kuko eh, uruhara runini rw'abarundi eh, twibaza yuko biteye bitebuke iyi ngendo y'uko abategetsi eh, bafata igihugu bakakigira nk'agatongo kabo baga- bakica aho bashatse amatungo y'igihugu asahugwa eh, ntibabe bagitwarira abarundi bose iyi twofata yuko ari nk'ingwano bariko bagwana n'abarundi bose ntitwibaza yuko akagwi k'abategetsi uno munsi bari mu burundi rero bashobora kuzosimba ingwano baba bariko bagwana n'abarundi bose mwe n'izo ngwano zihera eh, mwe n'ako kagwi eh, gataye kakomoka twibaza rero yuko uno munsi batikubisa agashi ngo bemere yuko uburundi ari bw'abarundi bose ibyo bazokwega eh, twibaza ko ba- bamaze kwegera abarundi ariko nabo nyene eh, kumbure mu minsi iza bazosanga barikwegeye kuko eh, ingwano yo kurwanya abarundi yo kutoteza abarundi kubafata nk'uko ari abantu ata kintu bashoboye yuko ari abantu bazoguma banumye eh, yo kubashyira mu bwoba mu bukene mu bwicanyi n'ibindi izi ni ingendo mbi cane kenshi zituma mwene ubwo butegetsi bukeba buga- bugata bukomoka eh, kandi ubu rero turabufise eh, n'akarorero gaheruka kuba muri sudani eh, muri za algeria n'ahandi byarerekanye yuko abarundi eh, na ko abanyagihugu iyo batoterwa cane biramara igihe niko birababaza bituma haba ingaruka mbi nyinshi cane ariko bite bitebuke eh, mwene ivyo bituma mwene ubwo butegetsi bubi buteba bukomoka noneho duhe n'ijambo na serge ndi muri bujumbura rirare aba bantu bahunze bava mu burundi njye navuga ko ata demokarasi bakunda uravye ibyabaye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ngaha mu burundi biraboneka neza ko batashaka ko ari amatora aba bumva bagiye rero muri urwo runani nibemere je ico novuga nibemere basaba imbabazi basaba imbabazi iyi leta ihari basaba imbabazi hanyuma bagaruke mu gihugu bakore politike nk'abandi mugabo niba bakiri muri ivyo bavuga ngo igisirikare ngo caratoteza abantu ngo muri bibiri na cumi na gatanu jene mu mpenga ko barataka biri na demokarasi
ibiganiro n'amakuru twari tubafite kuri iyi saha kuri radiyo ijwi ry'amerika niho bigarukiye tubonereho akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma na fatu arimasi karara yadufashije kwegeranya ibi biganiro twabateguriye uwabihagarariye ni etiyene karekezi kuri mikoro mwari kumwe nanjye fide niyo ngabo tubashimira rero mwese mugire umugoroba mwiza mubandanya kumviriza ibiganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika